Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaro ryo mu kirundi na mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri itariki mirongo irindwi y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federike nkundikije twarabona yuko nkumbura bariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ivyo bintu vyose ariko tukaba tuvuga tuti ubwo rubanza rero nibarubandanye babicishe mu mategeko ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri uyu ni pierre claver nahimana umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu perezida melchior ndadaye yakomokamwo ashima ko ubutungane mu burundi bwikubise agashi iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye inama y'abakuru b'akarere ka afurika umusereko yatumweko na perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni hamwe n'inkuru yerekeye inama nyafurika ku butunzi butageramira ibidukikije yatanguye mu rwanda turazigarukako mu kanya kari imbere ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse aloise umwanya ni wawe mwaramutse frederico leta zunze ubumwe za amerika zarugaye ambasade yayo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku mvo z'ico yise amakuru yo kwizigirwa yemeza ko ishobora guterwa n'igitero c'iterabwoba ambasade y'ikinshasa ikazoguma yugaye gushika n'iburiburi kuri uyu wa kabiri kandi abanyamerika bose bari muri kongo basabwe cyane kwiyubara leta ya kongo yagiriza leta z'ubumwe za amerika guteza icuka c'ubwoba mu banyagihugu mu kugara iyo ambasade yabo ivuga kandi ko washington hamwe n'abandi bankiwe kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri kuza abategetsi ariko ntibavuga ico biyumvira ku nyungu abo yagiriza boba barondera mu gusamaza abanyagihugu ariko bavuga ko indorerezi z'amatora z'umuryango w'ubumwe bwa buraya hamwe n'ikigo citiriwe carter kiri aha muri leta z'ubumwe za amerika batatumiwe mu gukurikirana canke kuba indorerezi muri ayo matora hatumiwe ibihugu vyo muri afurika gusa tukivuga kuri ico gihugu abantu babiri barishwe n'abarwanyi b'umuhari adf mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko vyashyikirijwe n'umutegetsi wo muri ako karere ejo ku munsi wa mbere mu gihe kuri wa kabiri ariho hatekanijwe urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara ryitwa mbau kamango mu buraruko bw'igisagara c'intara ya beni nk'uko vyashyikirijwe na donat kibwana musitanteri muri ako karere abwegeka ku muhari force democratique allie adf mu congereza fda mu gifaransa umuhari wa gisirikare w'abayisilamu wamuka muri uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuri wa kabiri rero niho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntara ya beni atekanya urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi buriko burabera muri iyo ntara yabo muri afurika kandi muri zimbabwe leta isabwa gutunganya indishi gutanga indishi y'akababaro no gusaba imbabazi ku bwicanyi k'ivunga bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani aho abanyagihugu ibihumbi bo mu bwoko bw'inkehwa bw'abandembere bagandaguwe imihari iharanira agateka ka muntu ishikiriza ko mu ntara ya matabele lende abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo ibiri bishwe n'abasirikare ba leta bari bahawe imyimenyerezo ya gisirikare na korea ya ruguru hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani umukuru wa komisiyo y'agateka ka zina muntu muri zimbabwe erasto mungwadi avuga ko ubwo bwicanyi bwabereye igukura ahandi kwabaye uguhungabanya agateka ka muntu perezida emerson munangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi ariwe robert mugabe yaranse gusaba imbabazi ariko akavuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu avuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu icyo wiyumvira kuri ubwo bwicanyi aya makuru radiyo yanyu iyakesha columbus mavunga umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ibura wayo ni mu gisagara kigira kabiri muri zimbabwe muri amerika naho umuvukanyi wa perezida wa honduras yuwana orlando hernandez yagirijwe muri leta z'ubumwe za amerika kudandaza mu mpisho ibiyayuramutwe vya kokayine hamwe n'ibirwanisho ivyo vyashikirijwe n'ubutungane bwa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yuane antonio tony hernandez ni umugabo w'umushingwamanza w'imyaka mirongo ine y'amavuko kandi yahoze ari umushingwamanza w'umugambwe uri ku butegetsi ejo ku wa mbere niho yarenguka muri sentare y'i miami aha muri leta ya florida muri amerika aho yafatiwe ku munsi wa gatanu inyuma y'ifatwa ryiwe ibiro vya perezida muri honduras vyashikirije ko ata n'umwe ari hejuru y'amategeko kandi ko umuntu wese afise uburenganzira bw'umufasha kuburana kandi akiri umwe, aki, aba akiri umwere mu gihe ataco aba aragirizwa mu bwongereza umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza tereza meyi yaratangaje ko inama nshingamateka imigwi yose ikoranye izotora ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuza kugira yemeze canke ihakane amasezerano yumvikanywe n'ubumwe bwa buraya yo kuva muri uwo muryango meyi yaragabishije abashingamateka ku munsi wa mbere ko atazi aho ubwongereza buzoshirwa mu gihe abashingamateka batazokwemera ayo masezerano mu gihe kandi abashingamateka bo ku mpande zose badahuza na meyi mu vya politike babandanya kunegura ayo masezerano
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza mu burundi abashikirizamanza barataye muri yompi francois ngeze yayoboye igihugu mu kiringo gito mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu perezida ndadaye amaze kwicwa n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyenka ari i bujumbura mu burundi mu matohoza yatangujwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku bijanye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kuri uno wa mbere harengutse mu butungane ngeze François yahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho hari kuri leta ya Buyoya yabisikanije n'iya Melchior Ndadaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu uwo mugabo ubu atagira amaguru yashikanywe mu nyubakwa za parike nkuru y'igihugu mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo c'uno wa mbere asunikwa ku gakinga k'abamugaye umuvugizi wa sentare nahinyuzwa yabwiye ijwi rya amerika ko yarengutse mu biro by'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika kugira abazwe ivy'urupfu rwa ndadaye n'itembagazwa rya leta yiwe ngeze francois inyuma y'amasaha menshi ariko arabazwa ntiyajanywe mu ibohero nk'uko vyagendeye abaherutse kurenguka ku munsi wa gatandatu agnes bangiricenge avugira sentare nahinyuzwa yabwiye ijwi rya amerika ko yatashe imuhiri we ngeze francois niwe yasomye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu urwandiko rwavuga ko igisirikare cashinze komite igiye kurongora igihugu by'imfatakibanza komite yari irongowe n'uwo mugabo yari asanzwe ari mu mugambwe w'abadasigana iprona umugambwe sabanya frodebo merkia ndadaye yaturukamwo uri mu yishima k'ubutungane bwikubisa agashi ukabyura urubanza rw'iyo ncungu ya demokarasi petero karaveri nahimana arongoye uyu mugambwe yabwiye ijwi rya amerika ko akamo bari bagize iminsi batera kumviwe aho tubyumviye rero twe twaciye twibuka yuko umugambwe sabanyafurodebu wama ariko uravuga uti nyabuna nyabuna ubwo rubanza dusubire gugurugwe kubera kuko ingene byari byagenze ubwa mbere twarabona yuko nkumbura bariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose ariko tukajya tuvuga tuti ubwo rubanza rero ntibarubandanye babicishe mu mategeko ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri ntitugume twiceka ibintu umugambwe sabanyafurudebu usanga ubutungane butohereza gusa ku rubanza rw'uwahoze arunguye igihugu muganga w'abadasigana iprona barashima ko ubutungane bwatanguje amatohoza ku bwicanyi bwahitanye perezida melchior ndadaye ku kibazo c'uko hari amakuru avuga ko umugambwe arongoye wagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abarundi abel gashatsi arabihakana yabwiye ijwi rya amerika ko nimba hari abadasigana bagize uruhara muri iryo rwandagurwa bohanwa ku gatwe kabo agasaba ko ubutungane bwokora butavanguye umugambi wadasiganaye prona umunyamugambwe uwo ari we wese yoba kumbure afise ico yagirizwa ku bijanye n'ubwo bwicanyi nibaza ko yokurikiranwa ku gatwe kiwe ica kabiri tukavuga tuti ubutungane rero nimba butanguye gukora bene ico gikorwa hariho abandi bari mu gihugu bidegemvya kandi bazwi neza ko bagize uruhara ntangere mu kugandagura bene babo b'abarundi ubutungane rero nibaza ko bwoca bubandanya ntibugire ico bukurikirana kuri uru ruhande gusa canke ku mugwi umwe buce bubandanya kubandanya kuko turabona abicanyi bagitembera bagize uruhara mu igandagurwa ry'abavyeyi bacu rya bene wacu ry'ababanyi bacu ry'abadasigana mu mirongo icenda na gatatu umushingwamanza w'umuryango wa nyakwigendera melchior ndadaye nabo nyene ashima ko urubanza rw'ababuranira rwateye intambwe metre fabiano segatwa yibuka ingene urubanza rw'abagandaguye melchior ndadaye rwari rwafashe intumbero itariyo igihe twari muri sentare haraheze imyaka mirongo ibiri n'abajya bariko barakurikiranwa nyene bajya abasoda batoba bavuga bati twebwe turiko turakurikiranwa kandi ababiteye bijandajandira ababiteye atacu bariko barinona co gituma bose bavuga bati iryo tohozwa ryagizwe sitohoza kuko ryagizwe n'abo bokurikiranwa akaba aribo babigira kugira ngo bahuma amaso amakungu bahuma amaso abarundi bose bavuga bati nimurabe nimusesengure murabe yuko kudeta yoshobora kugirwa n'umuriyotona hariho abariyotona koroneri hariho abashefu deta majoro hariho abantu bakomakomeye abakukuruke bane mu ntwazangabo z'igisirikare c'u Burundi bahagaritswe mu mpera z'indwi iheze muri kino gihe bafungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu ayo n'amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'amabohero mu Burundi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ko n'abandi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi bariko bararondegwa bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukuru mu biganiro by'abarundi perezida wa uganda yoweri museveni yarangiriye mugenzi we w'uburundi pierre nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac n'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ari i nairobi mu gihugu cya kenya umukuru w'igihugu cy'u burundi yari yasavye mugenzi we w'ubuganda yoweri kaguta museveni ari nawe ahagarariye akarere ka eac ko igihugu ciwe cokongerwa umwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera iyarusha kuwa mirongo itatu ku kwezi perezida nkunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije yagize ati ikete ryo kuwa mirongo itatu ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro vya ambasade y'uburundi kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ubuganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro vyanje itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye indwi imwe kugira nitegurire neza kwitaba iyo nama ya yasi asigura ko umwanya wo kwitegura ari muto na iyo nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo yongera ko ko ingingo ya cumi y'ingendo igenga inama z'abakuru b'ibihugu vya yase itegekanya n'imiburiburi indwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu iruhande y'ibi perezida nkunziza yashimangiye ko igihugu ciwe cari casavye n'uko inama y'abashikiranganji yama ibanziriza y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yokwigizwa inyuma izindi ndwi zibiri izi mvo n'ivyasabwe na Sebarundi ntivyanyuze Museveni asanzwe mbere ari n'umuhuza mukuru mu matati y'abarundi mwikete yamusubije kuri uyu w'Imana agira ati ingingo ya cumi hano ntikora kuko Burundi bwari busanzwe buzi inama isanzwe n'ibizoyigirwamwo kuko bwaraserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura yongera ko ko abashikiranganji bajejwe ibibazo by'umuryango wa yase b'ibihugu biwugize bumvikanye ku kirangamisi c'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi ko bigaragara muri ico kirangamisi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira mirongo ibiri itegerezwa kuba ku itariki ya mirongo itatu yarusha muri tanzania bwana museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati ku wa cumi na gatatu umushikiranganji w'uburundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa ease amusaba kongera kw'ingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama iki ni ikimenyetso kigaragara ko uburundi bwari buzi iyo nama niko museveni avuga uhagarariye umuryango wa ease muri iki kiringo yinginga perezida nkunziza amwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama vyarindirijwe igihe kirekire rwose kandi vyihutirwa akamusaba kutaba imbohe rutonde museveni yemeza ko gusivya inama y'abakuru b'ibihugu vya ease bitazozanira neza uwo muryango akamenyesha ko ku bw'ivyo iyo nama tankeka izokorana ku itariki yagenywe ni ukuvuga igenekerezo rya mirongo itatu ku kwezi kwa cumi na rimwe iyarusha muri tanzania yibutsa mugenzi we w'uburundi ko ibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa mirongo ibiri na kabiri ku kwezi kuri iyo tariki nyene museveni yari yandikiye liberamfu mukeko umunyamabanga mukuru wa ease amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu c'uburundi ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite yari yamubwiye ko inama y'abubahwa izoba ku matariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri na gatandatu iy'umugwi w'integuro ikaba kuwa mirongo ibiri n'indwi iy'abashikiranganji kuwa mirongo ibiri n'umunani abakuru b'ibihugu bagashika kuwa mirongo ibiri n'icenda maze bagaca bagira inama yabo bukeye kuri uyu wa mbere ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa yase vyasohoye itangazo bivuga ko inama y'abakuru b'ibihugu atagisivya izoba ku itariki yashinzwe risigura ko iyo nama ya mirongo ibiri zo kwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye ibijanye n'ugukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politike wa ease muri iyi nama ikibazo c'indyane za politike zadutse mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cari mu bizohigirwa nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe william mukapa babitangaje ku wa cumi n'icenda ku kwezi igihe mukapa yari ahejeje gushikiriza icegeranyo c'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiriza yarusha leta n'umugambi uri ku butegetsi batavyitavye kuva ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ari yarusha muri tanzania agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ciwe yari imaze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi perezida nkunziza amaze gusubira gusohoka igihugu inshuro imwe yonyene hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kw'indwi umwaka uheze aho yaja mu ntara yangara ihanubiwe n'uburundi muri tanzania nyene akaba yakiriwe na mugenzi we john pombe magufuri eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika u rwanda rwarakiriye guhera kuri uyu wa mbere inama nyafurika ku butunzi butageramira ibidukikije yitabwiye n'abahinga muri icyo gisata bava mu bihugu birenga mirongo ibiri vya afurika ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika pierre cravere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda ni ihuriro rya mbere nyafurika ku iterambere cyangwa ubutunzi budahungabanya ibidukikije bitekanjwe ko ryitabwa n'abarenga igihumbi barimo abacuruzi bakomeye abanyamitahe abashaho za politike abahinga mu by'ubutunzi abahinga mu gukingira ibidukikije n'abandi baturuka mu bihugu bikunze guhura n'ibiza nk'imvura nyinshi ubugaragwa cyangwa imiyaga y'igihuhusi intumbero ni uguhanahana ivyumviro no gufata ingingo ku butunzi butabangamira ibidukikije n'iterambere ridahungabanya banywa n'ihindagurika ry'ibihe madamu juliette kabera ni umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganji bw'ibidukikije mu rwanda ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zitareba igihugu kimwe gusa ariko cyane cyane ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere ubwo niyo mpamvu tuvuga ngo tuteje imbere iyi gahunda mu rwanda ntabwo yaba isubije ibibazo byacu kuko mu by'ukuri hari ibihugu biba nko mu birwa bo ingaruka zikabageraho vuba cyane kubera ko nk'imyuzure ariko natwe ni uku natwe imyuzure dusigaye tuyigira cyangwa inkangu ibyo ni ibibazo twese dusangiye tugize ijwi rimwe dufite ibibazo bimwe tubikemure gute ingamba twashyiraho twese nk'abafite ikibazo kimwe kugira ngo turebe ukuntu twahangana nacyo kugira ngo ibihugu byose bicike ku iterambere ritabangamira ibidukikije abo bahinga babona ko amaleta akwiye gushyira ingufu nyinshi mu kurwanya amahinguriro ubucuruzi cyangwa ibikorwa bizanira amahera menshi igihugu ariko bikagira ko binahungabanya ibidukikije aho ni nk'umwavu ukoreshwa mu burimyi impuzu zambawe zizwi nka caguwa ibikoresho byakoze byaba ibyo mu nzu cyangwa imashini zo mu mahinguriro na nyabwonko byose biva i buraya amerika n'ahandi bikazanwa muri afurika babona ko ari nk'umucafu uza gutabwa muri afurika mu by'ukuri igihe cyose tutazaba twiyemeje kugira ngo tugabanye ingaruka zituruka kuri nk'imyanda izanwa muri afurika ikaza wenda yitwa nk'ibikoresho bya elegitoronike ariko bikaza mu by'ukuri bitujuje ubuziranenge ibyo ni ibintu byose tugomba kuganiraho twafata izihe ngamba twakwiyemeza gute nk'umugabane kugira ngo tuvuge ngo iyi tekinoloji ntabwo itubereye biza byitwa ko bigura make ariko nyuma y'ukwezi kikaba cyangiritse ubwo bigasaba ko uhora muri mentenanse cyangwa ugura ikindi ubwo kiba kitagihendutse iyo kimaze kuva iwanjye mu rugo kitwarwa hehe ingaruka kiri bugire uwo munsi cyangwa nyuma y'imyaka icumi byateye indwara se byagabanyije umusaruro w'ubuhinzi iryo huriro rihamagarira abikorera utwabo gushyira imitahe mu bikorwa by'ubutunzi n'iterambere bitabangamira ibidukikije akarorero kerekanywe n'amapikipiki adakoresha igitoro mu kugenda aboshiraho amahinguriro nk'ayo ibigega by'iterambere nka PNUD igisata cya ONU citaho ibidukikije ibanki y'isi ibanki y'iterambere rya Afurika BAD n'abandi bimenyesha ko byiteguriye kubafata mu mugongo u rwanda narwo rwakejwe ku migambi yo gukuraho burundu ikoreshwa ry'amasashe cyangwa ubumwanya hamwe no kurwanya impuzu zambawe zizwi nka caguwa ziva i buraya na amerika yamara uwo mugambi wowo wo kurwanya impuzu zambawe zizwi nka caguwa waranebaguwe na leta ya amerika bituma umukuru w'icyo gihugu donald trump afata ibihano byo gukura u rwanda mu masezerano ya gowa yakuraho amakori ku bidandazwa bimwe bimwe biva mu rwanda bishoka ku isoko rya amerika iri huriro ryatanguye kuri uyu wa mbere rizosozegwa ku munsi wa gatanu rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ubumwe bwa afurika ibisata bya oni n'ubumwe bwa afurika byitaho ibidukikije pnud ibanki y'isi yose ibanki y'afurika y'iterambere n'abandi pyekarave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abagizi ba nabi bataramenyekana barishe umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'ine bamuciye izosi uyu ngo yari mu murwi w'abinjiza urumogi mu gihugu mu kinyegero hanyuma ngo arahava arabivamwo byikekwa ko yishwe n'abo bahora bakorana ni inkuru ya claude ganza munyamagana agiye kubona hari hari ingo mu masaha kumi n'ebyiri n'igice za nimugoroba mbwira umwana kuva uri gutaka ngo ufite inyota hano mfite amafaranga magana ane genda uzane twamusanze tubiri uranywa kamwe nanjye nywa akandi uyu ni nayo ishyari marceline umubyeyi wa ndayisenga pascal waraye yishwe n'abantu bataramenyekana umubyeyi wa nyakwigendera aragaruka ku byabanjirije urupfu rw'umuhungu we wari umaze amezi make akoze ubukwe umwana aragenda n'undi mwana waha wari umuherekeje akizana ubwo bucupa bubiri abwira uwo mwana mbese wamberekeza mama akajya kugusomya umwana ni muri ka kavura aravuga ati reka da ngewe imvura igiye kugwa reka nze nihute njye mu rugo ndakibaza ubwo umwana akatari kugenda nawe akatari kuza utya tugira ngo araje araje turamushaka turamubura none sinzi ko nagiye kwihagarika mbone umurambo gwe guraho gutariho umutwe nibwo natabaje abaturage n'izo nzoga yari akizifite mu mufuka abamuteruye banasanze akizifite mu mufuka ntago yigeze gutabaza nibo bari bamunize bakamupfuka n'ikindu ntago ibyo nabimenya ariko tukaba tunakeka ko ari uwo mani iriho wabikoze atumye abo bantu yari yubatse yari afite umugore amusigaye inda ya mbere ubuhamya butandukanye bw'abaturanyi ba nyakwigendera bugaragaza ko urupfu rwa ndayisenga rufitanye isano n'ubucuruzi bw'urumogi barakeka ko yaba yishwe n'abo bigeze gukorana bavana urumogi muri repubulika ya demokarasi ya kongo barwinjiza mu rwanda rwihishwa n'itsinda bavuga ko rifite umuyobozi bakorera witwa maniriho ari nawe bikekwa ko yamwishe cyangwa akamutereza abakimukorera bakamwica bavuga ko ndayisenga arimo maniriho bazaniraga urumogi yari asigaye afata nk'ikigande kandi agatinya ko bazahishura inzira banyuzagamo urumogi uwo mugabo wamwishe yitwa maniriho kuko ubwa mbere yabatumyeho mbese kubera iki batagikora akazi akazi ko gucura urumogi yarabakoreshaga yarabakoreshaga noneho baza kubyanga babyanze rero ahitamo kubahamagara ngo nibaze bavuga impamvu babyanze bahageze ku afite n'akabari ngo nibabahicu yatanze amacupa ane ngo bari kunywa nyuma yaho bigeze hagati ya yari yatejeje igitero cyo kubakubitira umwo bakabica ngo ku buryo batazajya batanga amayira ahantu ho baca rero uyu munsi nda n'iminsi itatu ishize uwo mani rwose asanzwe ashorera urumogi cyane cyane ni ikirangirire inzego zishinzwe umutekano zirahamagarira abaturage gutanga amakuru hakiri kare y'aho bakekaho gucuruza ibiyobyabwenge no kumenyekanisha abafitanye amakimbirane kugira ngo bakurikiranirwe hafi hataragira abavutse abandi ubuzima inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bakoresheje uburyo bwo guha abaturage udupapuro buri wese akandikaho amazina y'abazwiho n'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge bakusanyije utwo dupapuro maze basomera amazina mu ruhame abasaga mirongo irindwi bahise batangazwa habyarimana gilbert ni umuyobozi w'akarere ka rubavu yatubwiye impamvu bahisemo gukoresha ubu buryo mbere na mbere ni uko nyine habaye ubwicanyi bushingiye ku itsinda n'ubundi risanzwe rikora bibi bacora urumogi niyo makuru tumaze kumenya mu by'ukuri muri aya mazina bari gucora ahangaha hari abari n'ubundi hari abamaze gufatwa ku makuru yari yatanzwe n'abaturage hariho n'abari iwawa hariho n'abakurikiranywe no ku bindi byaha ariko twifuje yuko batubwira amakuru yose noneho kugira ngo duhere iruhande noneho kuriya bari gusoma barashyirwa imbere y'abaturage abaturage kugira ngo hatazamo kugira uwo babeshyira noneho nabo biregure ariko noneho n'abaturage babyemeze nibamara kubyemeza habeho gukora dosiye babijyanisha ndetse n'ibiki cyaha cyahabereye ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko bugiye gukomeza uburyo bwo gushaka amakuru mu baturage kugira ngo abafite aho bahuriye no kwambutsa urumogi no kurucuruza bose bafatwe kandi bahanwe hisurwa amategeko bamwe mu bakekwaho kwica ndayisenga pascal baburiwe irengero bikaba bikekwa ko bahise bahungira mu gihugu gituranyi cya kongo aho bafite abandi bakorana mu bucuruzi bw'urumogi akarere ka rubavu ni kamwe mu dufatwa nk'amarembo ibiyobyabwenge byinjiriramo kurusha ahandi cyane cyane iby'urumogi meya habyarimana avuga ko hafashwe ingamba nshya mu guhangana n'ibibazo by'ibiyobyabwenge n'amagendu ngira ngo ni nayo mpamvu uri muri iyi minsi turi gufata benshi yaba ari abacuruza urumogi abaruvana muri congo ndetse n'abandi bakora ubucoracora busanzwe abaturage ntabwo batinyuka kuvuga neza cyane cyane abo baturiye ku mupaka cyane aba abo bantu bakora ubucoracora ubu twashyizeho uburyo abaturage bari gutanga amakuru mu buryo butababangamiye cyangwa se bushyira mu kaga umutekano wabo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na jeffrey yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.